o ke amon mokwena wena o mang dumela re teng le monate man e, e, e ntshwarele mano itse tegeniki se na le gore tshwenya mane <laughs> le gale se ka se re kgone ka gore re batho eh e ga e tshwenye ke metšhini re tla e kgotlha-kgotlha re tla siama mane ka gonne ehe eh kagiso a kompoleleletlhe gore fa re bua ka service excellence mo bojanaleng ra be re bua kaeng Amon eh, fa re bua ka service excellence mo bojanaleng re bua ka kgang tsa gore um batsamaisi kana bona borrakgwebo ba tshwanetse gore ba nne ba tlhatlhoba ditirelo tsa bona go direla gore ba ba neelane ka tirelo ya mannantlhotlho um mm-hmm. eh, sa pele ke gore ba nne le se re se bitsang standard ya ba rile ra bua mo malobanyaneng mm-hmm eh mme fela ba tshwanetse ba ithute gore se ba se tshepisang eh, bareki ba se neela eh ka jalo ba tshwanetse ba nne le se re se bitsang feedback eh, mechanism eh go le mekgwa e mentsi ya go ka kry-a feedback mo badirising mhm. e ka ba di-survey e ka ba di-guest book tse e le gore di kry-a ko mafelong a bojanala mhm. mme seo se ba thusa gore ba ba tlhatlhobe gore a badirisi ba itumelela se ba se newang um gape go na le kgang ya gore se re se bitsang quality assurance kana go itlhatlhoba um mo dikgwebong dikgwebo di tshwanetse di itlhatlhobe gore ba di neelana ka ka ditirelo sentle kana ga ba redi go neelana ka tirelo mhm. ee. bona ba tshwanetse ba itlhatlhobe ba tshwanetse ba e itlhatlhobe a gona le mananeo a ba tshwanetse ba sale morago gore gore ba ba ba ba netefatse gore tlhatlhobo eo e tswela pele ee ba ka nna le se re se bitsang um preventative maintenance plan eh, ke ke tlhatlhobo ya gore um o siamisa di o dira gore dilo di siame pele ga di senyega ga o emele gore ba re light e senyegile mm. o o o o emelela Mhm. o tlhatlhoba mabone a gago o tlhatlhoba ditirelo tsa gago e le ga o neela tirelo seo se ba mhm. thusa gore ditirelo di nne tsa manotlhotlho go ya go ile um mme fela gore ba kgone go dira seo mafelo a farologaneng a tshwanetse a nne le di-standard tsa bone gore rona fa re neelana ka um service re tshwanetse re latele ditsela tse di rileng um fa ke go fa example e tla re ba tla go ntse gore bona ba bula ka ura ya borobedi seo ke standard so ba tshwanetse go netefatsa gore fa ba re ke ura ya borobedi ba ba butle e seo gore ba bule ka ura ya borobong mm, so mm. as a standard procedure re bula ka nine kana fa ba re ba go neelana ka eh, dikobo ba re rona re neelana ka kobo tse pedi tshwanetse ba tlhatlhobe gore re na le tsone na dikongo tse pedi tse and a ke mm-hmm. tsa maemo a a siameng so dikarolo tsotlhe tsa service ya bona tshwanetse ba di measure ba di tlhatlhobe mm-hmm. ee. jaana ko re mananeo a ba salang morago a di-service excellence um a thusa yang gongwe ka batho ba ba ratang bojanala kana kana ba ba ratang go eta mo mafelong a bojanala eh, fa o nna le um neeletsano ya, ya, ya, ya, ya ditirelo tsa mannontlhotlho kana yona service excellence eh but ba eng ba ntlha kana badirisi ba ile ba dirisa lefelo la gago ba ile go lemoga gore eh tirelo tse re di bonang ko lefelong le ke tsa maemo a go godimo mme ba tla boela ba ntse ba tla ko go wena ebile ba tla itsise ba bangwe ke re le go utlwa gote word of mouth is the strongest marketing tool mhm. ba tla itsise ba bangwe gore nya fa o ya ko gakagiso re go tshepisa fela tirelo tsa manontlhotlho ka jalo batho ba tla kgone go rekisika lefelo ko ntle ga gore wena o tseye matsapa mm. mme fela eh, le wena fa o kry-a feedback mo badirising ba gago o tshwanetse o ba bontshe gore di la lla ka se mme re re le ra se siamese ka tsela e, e, e latelang so you keep to your promise ebile o encourage batho ba go fe feedback ga o e le gore bona ba nne pele before ba lla o ba kopa gore ba go nneele ka ka ka ka ka feedback mme mm. o diragatse um eh, se ba se tlhokang um ntho engwe e tse re e bue ke gore um fa o o batla go nna one of the best service excellence providers um di-product tsa gago ga wa tshwanela go di builder go ya ka mokgwa wena o bonang ka teng o tshwanetse o di age go ya ka mokgwa badirisi ba batlang ka teng o sa ba neela ko fine gore bone ba batle a tee ee. ke ka mokgwa o tla dirang gore badirisi ba dula ba ntse ba tla go go wena mme go na le mafelo a mantsi like booking dot com ba na le um review platform mo e le gore badirisi ba kgona go bona gore o oh, lefelo le ke la maemo go godimo go na le bo trip advisor batho ba kgona go bona gore o oh, lefelo le ke la maemo go godimo ka ntlha tse di rileng badirisi ba re jaana le jaana ka lefelo le so um fa o na le service excellence go godimo o kgona go bontsha batho ka di-feedback tse tswang ko bathong ba bangwe utlwage jaanong wena jaaka moitseanape mo mererong ya bojanala go tswa kwa 3t business fusion wena o le kagiso tlhobolo eh bojanala ke karolo e golang thata mo aforika borwa wena o bona bojanala bo le fa kae ga jaana eh bojanala bo gola mo go maswe thata-thata re bona batho ba go tswa ko ntle ba ba ba mo ngwageng o fetileng ba etetse um eh, south africa thata mhm. mme eh, re fokola thata eh, mo mo baeng ba ba selegae batho ba mo gae mo ga ba tsamaye thata and ke karolo e leng gore um baeteledipele ba tsa bojanala ba ikaelela go rotloetsa batho gore ba jenala um gonne batho ba le bantsi ba dumela gore um tsa bojanala um ga di fitlhelele bonolo ka gonne di ja madi mm. mme fela kgang eo ga e se nnete re tshwanetse re rute um bagaetsho gore ba beye madi um ba ipelele selekano sa gore ba ka dirisa madi a makanang kang gore ba kgone go ja nala um ba rulaganye go sa lekgale um hmm. ba sa tsoga ka december ba re ba batla go ya holiday tshwanetse fa o re o batla go tsamaya ka december ka january already bo o setse o simolola hmm. dithulaganyo sentle gore o se ko a senyegela ke monate wa go tsamaya ka gore le madi ga a sa leyo ka nako yo e o tshwanetse o tsamaye ka yona ee ke nnete um mme fela eh, department of tourism le yona e, e, ga jaana e bereka mo kganyeng ya gore e, e rotloetse um eh, batho ba le gore ga ba na bokgoni ba go janala ba jenala ka go developa se ba se bitsang social tourism scheme mme fela um dithulaganyo tse santsang di le mo tshimologong gongwe ka bongwaga e tlang re ka bona ba implementa social tourism scheme okay go a utlwagala ka nnete ke ke solofela fa moreetsi a itseetse a nopotso sengwenyana eh, mme pele re go tloela eh, pele o tsama eh, re tlobolo a ko re tlhalose ebile o re neele fela dikgakololo tse di mmalwanyana mabapi le service excellence gore ba ba leng mo dikgwebong tseo eh mo mo mo mo mo mererong e ya bojanala eh ba kgone gore ba tsweletse dikgwebo tsa bona pele so se nka se rotloetsang bagwedi ke gore ba investe mo go traineng um badiri ba bona um ba tshwanetse ba dule ba reviewa di-product tse ba fanang ka tsone um e sa nna kgang ya gore fa madi a tsena ba dirisa gotlhe ba sa busetse mo kgwebong ba tshwanetse ba busetse um percentage e rileng mo kgwebong gantsi ba re ten percent of your revenue e boele mo kgwebong go tokafatsa ditirelo tsa gago so ke ba rotloetsa thata gore a ba investe mo badiring ba bona gape le mo di-producteng tsa bona e sa nna mhm. kgang ya gore ke kry-ile profit um e re ke go ja monate a utlwage ee eh, re a lebogatlhe re kagiso tlobolo go tswa kwa 3t business fusion ka maele le tshedimosetso o e re neetseng yona tlhola sentle tlhe rraetsho o nne le beke e monate no re a leboga emon le wena tlhola sentle ke a leboga ke motsweding fm konka bokamoso motho wa me ke a mo rata jaana ke mo tshepisitse ngwedi le dinaledi ee ra e amogela 50-50 a mme a go maleba gore rre a ye kgamelong a mme a ka ya godisa a seo ke lerato ke lerato motsweding fm konka bokamoso ah!